iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu hijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu no kuri facebook na youtube vewa radiyo yacu hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi muri studio ya karindwi hamwe na nelson rops na nadia taha turabakiriye mwese rero kuri mikoro z'ijwi rya amerika nkambashimira rero ko muri kumwe natwe muri uyu mwanya hikaze mwese muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongere mbahe ikaze mwese abo turi kumwe aho muherereye hose muri ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi ku wa kabiri nk'uko mubimenyereye ni ikiganiro kibanda ku bagore n'abakobwa turaganira ku kibazo kibangamira abagore ndetse kikabatera ipfunwe kibageraho ingaruka zitandukanye mu miryango iyo batabonye ubuvuzi bukwiye baba bakeneye ni ikibazo rero cy'uburwayi buzwi nka fistule mu gifaransa kujojoba mu kinyarwanda cyangwa se kujojota mu kirundi muti rero ubu burwayi buteye bute izo ngaruka ni izihe hese hari icyakorwa mu gufasha abafite ubu burwayi ibyo ni byo turi buvugeho muri kiganiro hamwe n'ibindi bibazo mwifuza gusobanuza abahuye n'icyo kibazo rero baraduha ubuhamya ku buzima banyuzemo kuva bahuye n'ubu burwayi kugeza babonye ubuvuzi bukwiye mube hafi ya radiyo yanyu mukomeze kuduha nomero zanyu turabashimiye cyane abamaze kuziduha turaza kubahamagara muganire n'abatumirwa uretse abo bagize ikibazo cya fistire rero turaba turi kumwe n'umuforomokazi ukurikiranira hafi abagore bafite ubwo burwayi turabaha umwanya rero nk'uko narimbe babwiye uko bisanzwe namwe musobanuze ibyo mukeneye kumenya ku rwego rwo gukumira icyo kibazo cyo kujojoba cyangwa kujojota mu bihumbi bibiri na gatatu ishami rya oni ryita ku baturage n'abafatanyabikorwa baryo batangiye umugambi wo kurandura indwara yo kujojoba harimo gukumira iyi ndwara no kwita ku bayirwaye muri bibiri na cumi na kabiri akaba ari bwo oni yatangaje ko buri mwaka izajya izirikana indwara yo kujojoba guhera nyine muri bibiri na cumi na gatatu buri tariki ya makumyabiri n'eshatu y'ukwezi kwa gatanu mbere yaho ariko nagira ngo bamenyeshe ko raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye y'ishami ryita ku buzima wms yo muri bibiri na cumi n'umunani igaragaza ko iyo ndwara ya fistule yibasira cyane abagore bo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara muri aziya mu bihugu by'abarabu n'ibyo mu majyepfo y'amerika iyi raporo ya wms igaragaza ko habarurwaga abagore bagera kuri miliyoni ebyiri bafite ikibazo cyo kujojoba reka rero ntabatindiye tubanze twakire umutumirwa wacu muri kiganiro umuforomokazi ku kigo cya kibagabaga kantengwa imacule adusangize ku bumenyi afite mu bijyanye n'ubu burwayi ndetse n'uburyo ababufite bafashwa bagasubira mu buzima busanzwe nyuma yo kuva mu bwigunge no guhabwa akato ndetse uh, no gutereranwa n'imiryango madamu kantengwa turakwakiriye ku ijwi ry'amerika ubiriwe nyemerera mbanze ngushimire kuba wemeye kuza kuganira n'abakunzi b'ijwi rya amerika kuri iki kibazo kidakunze kuvugirwa habona nyamara biba bikenewe uwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu
nitwa kanengwa imakire yego ndi umubyaza kuvura kibagabaga muri kigali aho dukunda kwakira abarwayi bwa fisitire kuva mu bibiri na cumi mu kwezi kwa cumi kugera n'ubu ngubu tukibakira yego tubakira mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kane no mu kwezi kwa cumi Mhm. yego tukaha ubuvuzi buteganyijwe kandi bagenda bakiza bameze neza Mhm. mbere y'uko tugera ku buryo mubakira n'ubu- n'ibyo mubakorera wabanza kutubwira m- muri make iyi ndwara ya fistule ni indwara iteye ite
indwara ya fisitire ni indwara ifata abantu b'igitsina gore ababyeyi Eh, iyo umubyeyi abyaye ashobora kubyara neza akabyara ahantu hada- hadashobotse nko kubyarira mu rugo noneho hakabaho guhura kw'imyanya myibarukiro mu- n'umwanya w'imbere uruhago bika- yitwa fisitire yo kujojoba inkari ashobora kubyara akabaho guhura ko- kw'inyuma urura rw'amabyi bita fisitire y'umusarani ku buryo umwanda ukomeye uca mu gi- mu gitsina gore Mhm.
cyane igihe bihura byombi bikaba fitire y'inka imwe cyangwa se bivangiye icyarimwe kandi bikabangamira ababyeyi ku buryo iyo umubyeyi abifite usanga afite ipfunwe umuryango ntabwo wongera ku- kumwegera neza nubwo usanga n'abagabo akenshi baba barataye ababyeyi aba- abagore babo kubera ko baba bafite kuti- kutabisanzuraho Mhm. Ya- none se aba babyeyi uravuze uti ba- ba- bafatwa nabi mu miryango ntibabasha kubisanzuraho Eh, iyo umurwayi agize icyo kibazo bakubwiye ko babaho gute mu muryango
akenshi kuko niyo nawe ubwe yumva yatangiye kwi- kwirambirwa kuba ufite uku- ushaka kunyara ntugire kontorore ntugire rutangira ushaka kwituma ntugire rutangira bica mu gitsina byose usanga rero n'umwuka uba afite ubwabo ntabwo uba wamereye neza kuko ibikoresho by'isuku baba badafite wenda bifite badafite ubushobozi usanga rero mu muryango wabo akenshi habohereza inzu za bonyine nabo batayihaye umugabo akamusigira uwo akigendera ku buryo asigaye yirwanaho ku giti cye shaka uko yibeshejeho abenshi abake muri bo usanga wenda abagabo barabihanganiye na- nabo batererana kuko abo nabo bake dufite mu gihugu cy'u rwanda abandi usanga babaho bi- bi- birwanaho badafite ubushobozi buhagije kuko umuryango waba washyize ku ruhande Mhm. Ye turaza gukomeza tubigarukeho urakoze cyane hari ababyeyi bagize icyo kibazo mu batwandikiye batubwiye ko bashobora kugira icyo bavuga ubwo nagira ngo tubanze twakire umwe atubwire ubuzima bwe nawe leonire turagufite ku ku murongo wa telefone wiriwe neza uranyumva neza yego ndakumva Eh, turakwakiriye ku ijwi rya amerika ndagushimira kandi kuba wemeye kuza kuganira n'abakunzi b'ijwi rya amerika kuri iki kibazo abantu batamenyereye cyangwa se badasobanukiwe nagira ngo utubwire wowe wagize iki kibazo cya fistire ah, byari byagenze gute kugira ngo bigeraho u- u- ugire ubwo burwayi
Eh, ngewe nitwa mushindikazi leonira Eh, ikibazo cyabaye nabyaye umwana wa kabiri nabyariye mu rugo Mhm.
nta bushobozi nari mfite bwo kujya kwa muganga birangira nisanze na- nangiritse Mhm.
mu myanya y'ibanga yego
hanyuma nisana imyaka myinshi ndivuza kwa muganga biranga yirwanira mu kinyarwanda biranga ariko byiboreye kuko ubushobozi ntabwo nta bundi bushobozi nari mfite Mhm.
hanyuma rero nabimara imyaka cumi n'ibiri bibyariramo gatatu ariko ntabwo najyaga mu bantu nabaga mu nabaga mu rugo ibintu bya- byitwa gusenga nari nabiretse no kugira ngo ntateraniye abantu ntabwo nari njyayo kubera ko nari mfite ipfunwe Mhm. birumvikana Eh, hanyuma rero igihe kimwe ndakumva itangazo kuri radiyo rivuga ko hari abantu ko tutarimo kukumva neza noneho wumvise Mm.
wumvise itangazo kuri radiyo ribahamagarira kugira gute Ni- itangazo ritubwira ko hari abantu babaye inzobere abaganga b'inzobere baturutse muri amerika ba- baje kuvura iyo ndwara ngiye gufata amahirwe rero nanjye ubwo ni, ni, ni hashize igihe kingana iki hashize imyaka cumi n'ibiri hashize imyaka cumi n'ibiri wayimaranye ubwo burwayi hanyuma nyuma y'imyaka cumi hashize n'indi- hashize n'icumi n'ibiri bambuye hashize cumi n'ibiri bakuvuye kandi uburwayi wabumaranye cumi n'ibiri Eh, ubwo- yose hamwe ubwo ni makumyabiri n'ine yego iyo urebye se ubu buzima wari uriho mbere ukabugereranya n'ubwo ubayeho muri iyi myaka cumi n'ibiri ishize ubona bumeze gute
Eh, ubuzima niyo mba mbere nayo mu bwigunge Mm.
icya mbere ntabwo najyaga aho abantu bari mu rusengero sinatinyukaga kujyayo Mhm.
kandi ikindi nahoraga nicaye ahantu hamwe kuko nangaga ikintu cyatuma abantu bacishamo ijisho nkanga kujya mu bantu. ni ikibazo na- nagiraga njyenyine mu bwigunge bwanjye n'umugabo wanjye twenyine ku buryo ntawe natarasirizaga ngo mbe najya Mhm.
ntabwo nashaka ko abantu babimenya Mhm. Uh, umuntu wari ubizi ni umugabo wawe gusa ni umugabo wanjye n'abandi bantu bake byantunguraga bumva kuko hazagamo ibintu by'imisuzi Mhm.
bi- bi- bihumura bifite impumuro itari nziza Mhm.
eh, hakazamo kuba najya nko kuri tuwarete bikantanga imbere Mhm.
ibyo rero byatumaga ntashobora kugira ahandi hantu njye Mm, ndumva ari ikibazo gikomeye I- wari- umugabo wawe icyakora n'uwo kubishimirwa kuko ba- ya- urumva yarakwihanganiye kandi akubikira ibanga
Iyi yambaye hafi no kwa muganga yaramperekeje Mm, yaramperekeje aransura mhm,
hanyuma nagiye nyine barambaga bambaga mfite umwana w'ukwezi kumwe nayo maze kumubyara kwa muganga ba- mbibabwiye basanga nta bushobozi afite nuko iryo tangazo risohotse nibwo nahetse agahinda kanjye njya kwa muganga mm,
hanyuma barambaga barabivura babishyira ku murongo uyu munsi ndagenda ubuzima bw'uyu munsi ni bwiza mhm, ndagenda mbanye n'abantu neza nsigaye numva nta pfunwe mfite nuko ni byiza Eh, ikindi wenda mu buzima busanzwe ndashakisha nubwo biba bitoroshye ariko ntabwo ari nka mbere Mm.
Eh, ubwo byafashe igihe kingana iki kugira ngo wumve ukize bamaze kukuvura bamaze ku- ku- kukudoda kuhatunganya byafashe igihe kingana iki kugira ngo hakire ntabwo ari kinini cyane kuko bambaze uwo mwana wanjye afite ukwezi kumwe Mhm, mu mezi atatu byari bimaze ku- gukiza yego kuko bampaye ibinini none njya- njya kunywera mu rugo Mhm.
nkomeza kubinywa
Ndumva biratanga Icyo gihe rero icyizere nagiye no muri kontorori basanga nyine narakize yego biratanga icyizere rero ku baba bafite ubwo burwayi baba bakeneye kuvurwa
yego uretse ko ubwo umuntu abenshi barwaye ubwo burwayi Mm, benshi ntabwo batinyuka kubivuga baba- baba babyihereranye bafite icyumwe cyo kubibwira abantu ko biba biteye isoni kuko biba byarafashe erega n'ahantu habi yego abaganga basanzwe ntacyo bashoboraga kubafashaho mbere ntabwo bari bashoboye kuvura iyo ndwara kuko bavugaga ko abanyarwanda be- benshi babyara babyarira mu rugo ariko ariko barambera kuko umugore iyo abyaye cyane cyane ko mu Rwa- njye nkanjye nabyaraga abana bandusha ibiro kandi nkababyarira mu rugo nta mwana nigeze mbyara uri hasi y'ibiro bitanu ni byinshi kandi nkamusunikira mu rugo urumva izo mbaraga urumva wananyura nta bundi bufasha ni ugusunika gusa hari n'igihe nabyaraga uyu munsi nkazamenya ko nabyaye nk'ejo
U- none se ubwo ababyeyi ababyeyi bakibyarira mu rugo bashobora guhura n'izo ngaruka nk'izo wahuye nazo wababwira iki
nabashishikariza kujya kubyarira kwa muganga cyo ni kimwe kandi umuntu uba- umuntu ubaye afite iyo ndwara abyikekaho yajya kwa muganga bakagirwa inama hanyuma nawe bakamuha ubuvuzi yagiye ku kigo nderabuzima bamwohereza kuko eh, aba- abaganga baje ku bitaro bitandukanye kibagabaga sehasika n'ahandi mu turere dutandukanye tw'u rwanda Mm.
nabagira inama yo kujya ku bigo nderabuzima bakabohereza ku bitaro kugira ngo babashe guhura n'abo baganga nabo babagirire neza yego Eh, reka tw- tw- twakire umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika n- nibaza ko wenda ashobora kuba yagira n'icyo abaza sinzi niba ari inama cyangwa igitekerezo yifuza gutanga kugira ngo d- mbere y'uko tukurekura nubwo dushobora kongera wenda tukaguhamagara hagize umuntu wifuza kugira icyo abaza Eh, twakire iradukunda emmanuel uranyumva
Eh, ndakumva iradukunda emmanuel muriyo neza wiriwe urahagana hehe
Eh, ndi i kigali mu rwanda kicukiro yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo nabaza ese iriya ndwara ya vestire ntabwo umuntu ntabwo ashobora ku kuyirwara mu gihe ata atigeze abona urubyaro cyangwa se ntabwo ashobora kuyirwara mu gihe ashobora wenda nko gukomereka nko mu myanya y'indangagitsina gutya ikazamo bitewe n'icyo kibazo
reka tubaze kantengwa imakire wumvise ikibazo cya emanuweli yego ubusanzwe aho dukunda kwibona cyane haba turi kumvikana iyo turumvikana ndakumva kugira ngo wenda abyumve neza turabona umuntu w'igitsina gore ukuntu are- are- aremetse umwana ari mu nda y'umubyeyi mu kuvuka bisanzwe ah, inyabyo iri hagati y'inyama ebyiri inyabyo ubwayo imbere yaho hari hari inyama bita uruhago inyuma hakaba uruba rw'amabyi umwana iyo atinze aho hantu hagati rero mu kubyara mu kuvuka akahatinda aho gutsikamira uruhago imbere n'inyuma hanyuma n'iyo yavuka neza ariko aho yahatinze hatsikamiye habomoka hagahura hashobora kubomoka eh, uruhago ruka- ruka- rukaza bikivanga na nyababyeyi fisire y'inkari cyangwa habomokeye inyuma hakaba fisire y'umusarani kubera ko yaku- yagira nk'impanuka bikaba bya- byatera fisire ntabwo ari kenshi ntabwo ni na gakeya wenda umubare muke ku ijana byashoboka habaho gukomereka agahuriza ingingo zose izo ngingo zombi uko ari ebyiri ariko cyane cyane iyo tuvuga iyo tuvuga fisitiri iterwa no kubyara yego emanuweli urasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuzaga kubaza cyangwa igitekerezo ushaka ikindi gutanga kibazo na mfite ni ugushimira hari umubyeyi twabanaga wari uyirwaye Mm, Eh, muri mu karere ka nyamagabe rwose turashimira ibitaro bya bya kigeme byabashije kumufasha rwose amaze nk'imyaka umunani indw- iyo ndwara itarongera kugaruka kuko yaratureraga ariko kubera iyo ndwara yari arwaye ntabwo yashoboraga kuturera neza ya kwari ugushima ye urakoze cyane iradukunda emanuweli
murakoze cyane Ye, imakire aha emanuweli aravuze ati hashize imyaka nk'umunani iyo ndwara itarongera kugaruka ishobora gukira hanyuma ikagaruka
cyane rwose dushobora kuba twatanga ubwo buvuzi dutanga mu rwanda Mhm.
tuka- tukamu- tukamusana akamererwa neza ariko yabyara yakongera gutwita akenshi tubavuga ko yongeye gutwita agiye kubyara agera ibitaro bikuru bimwegereye kugira ngo abyare uko abazwe ashobora gushaka kubyara neza agira ngo agerageze hagakomeretsa hahandi twasamye hakongera akaba yarwara fisitiri
Mhm. None- Yego.
none se nka kuriya hari urugero eh, leonire yari aduhaye atubwira ko yanabyaye yara- yari afite fesitivire akabyara abana yabyariho abana sinibuka niba ari babiri yego Eh, ko umuntu ntago bimubuza kubyara cyangwa biterwa n'ubwoko bwa fesitivire afite biterwa n'ubwoko bwa pisine afite n'uburemere bwayo Mhm.
Eh, Yeah.
yongera kubyara ntabwo ari bibi ariko iyo abyaye tuvuga ko abaganga bamwe tuba bidasanzwe Mm.
kugira ngo basigasire ahantu hasanwe hatongera kongera kuba hakarinda fisitire yindi
Mhm. ariko ufite Eh.
fistire bash- mushobora kumureka akabyara mu buryo busanzwe ntabwo baba mufite ko hashobora kwiyongera niyo mpamvu tuvuga ngo naramuka twese twaramubuye fisitire Mhm.
icyiza ni uko ajya ku bitaro bikuru bimwegere ntajye ku kigo nderabuzima cyangwa akabiteguza hakiri kare kugira ngo amuhe taransiferi imujyana ku bitaro bimwegereye by'akarere kugira ngo yitabweho kurushaho Mhm.
izo mbogamizi z'uko akongera kurwara fisitire ziba zihari Mm.
Eh, hanyuma asaba ababyeyi bafite ipfunwe nk'uko uh, mugenzi wacu yabitubwiraga bat- bagatinya kujya kwa muganga Uh, ni ubuhe butumwa mwabaha twamaze kubona ko bafite ipfunwe aba- ababyeyi bari mu mu giturage twiyambaza abajyanama b'ubuzima mu rwanda n'abadamu bakuru afatika umujyanama waza umuntu wegeranye wigunze akamwegera akamuganiriza n'ababonye n'abaduha abantu benshi bagiye babana na fisire batinyira kuza kwivuza ngo batabona ko ari uburwayi baba batwaye uburwayi bwu- buteye ipfunwe uburwayi bamwe bakavuga ngo barwaye amafumbi Mhm.
ariko umujyanama w'ubuzima amaze gukoreshwa akazi ke mu rwanda neza n'abaduha n'abaduha abakiriya neza baba bazi kuturusha Mhm. kandi niyo na- mpamvu nashimira abajyanama bakora akazi katoroshye Mm, nibo baba babegereye bakanabagirira n'icyizere rwose baba bisanzweho kuturusha cyane yego
Eh, reka nongere mbwire abakunzi b'ijwi ry'amerika ko uyu mwanya ari uwanyu mukomeze muduhe telefone zanyu tubahamagare Uh, zimwe zirimo kwanga gucamo ariko mu kanya buriya abo turi bashe kugeraho turabaganiriza Um, reka nongere mbaze leonire leonire ura- uranyumva uracyari ku murongo yego ye ah, wavuga guti ababyeyi bagira ipfunwe ntibasha- ntibatinyuka kujya kwa muganga umuryango tuvuge umuryango washatsemo watubwiye ko umugabo wawe yagu- yakubaye hafi akagufasha haba mu burwayi no mu kwivuza umuryango umuryango mugari wakwakiriye gute
umuryango nashatsemo bampaye akato bamaze kumpa akato umugabo wanjye anambaho n'ubu ngubu ntabwo benshi ubu nibwo barimo kugenda bagaruka ubundi bari baramvuyeho Mhm.
umuryango u- uwo nashatsemo bamvuyeho nsigara njyenyine n'umugabo n'abana nsigara mfashwa n'umuryango navutsemo bo ntabwo bagutereranye ariko eh, ariko uyu munsi bambwiraga amagambo akomeretsa bakambwira amagambo ashaririye ariko umugabo umugabo wanjye akamba hafi akambwira ati ikibazo ni ikihe ko utazi birwaye ko ari njyewe wagushatse nibo nashatse no kwahukana nyuma a- arambwira ati uragiye hehe ko ari njye wagushatse niba bagushatse Mhm.
biba ngombwa ko tunimuka mu muryango turimuka tugiye gutura ahandi mu buryo bwo ku- bwo ku- bwo kurinda umutekano wacu kuko twumvaga bitatuguye neza Mm.
uyu Ndi- munsi rero barimo baragaruka bose bamaze ku- kutugarukira
Mhm.
uyu munsi nta kibazo dufite mu muryango nashatsemo baragarutse yego nuko ni byiza yego twakire ku murongo wa telefone na julienne uranyumva ndakumva wiriwe neza ikaze ku ijwi ry'amerika
yego Ye. nawe wa- wagize ikibazo cya fistile
yego hanyuma wabimaranye wowe igihe kingana iki ubu umaze igihe kingana iki waravuwe
navuwe muri bibiri na cumi n'umunani Mhm. wari umaze igihe kingana iki ufite uburwayi bwa fistile nari mbumaranye amezi atanu yego wowe ni iki cyagukomye imbarutso kikaguha kwihutira kujya kwivuza abandi urumva harimo ababimarana igihe kirekire wowe ni iki cyatumye u- u- wihutira kwivuza
ok ngewe narabyaye Mm,
mbyara bambaze mhm,
bagira ibyago batobora uruhago mhm,
ubwo kwihagarika nyine biranga zikajya zica aho banyujije umwana mhm.
biba gutyo ariko ubu nubwo ba- ba- bansubiramo bambaga ariko bikanga Mhm.
integereza bari abazungu b'abanyamerika Mhm. Na- we ntabwo uragira amahirwe yo guhura nabo eh nagize amahirwe nahuye nabo nibo bamvuye mu kwezi kwa cumi yego bibiri na cumi n'umunani aha. Ba- baheruka aho ngaho ariko ku bitaro bya kibagabaga sinzi niba ariho wivurije cyangwa niba ari kuri Eh, seyashika ni eh, ni kibagabaga cyashwa nagezeyo barambaga ntibyagire icyo bitanga Mhm.
ndagaruka kibagabaga Mm, hazamo n'ama- n'amafi na na n'intuza na infegisiyo nabwo bongera bakabaga nyine nabazwe inshuro nyinshi mm, zigera muri eshatu mhm. U- uracyagerageza abanyamerika nibo baje ku nshuro ya kane nibo bambaze Mm.
neza barabitunganya ibintu bigenda neza ubu barabitunganyije nta nta kibazo gifite
nta kibazo gifite na nyuma yaho bibiri na makumyabiri na kabiri nabyayemo undi mwana Mhm. nta ku- ukoresha kontorore hehese ujya bisanzwe ku ku bitaro bya kibagabaga bakareba niba nta byarakize neza cyangwa wa- wongeye kubonana n'abaganga b'abanyamerika baheruka aho ngaho muri uku kwezi
nagiye nagiye kibagabaga njya muri kontorore Mm,
bampima n'inkondo y'umura basanga nta kibazo mfite nta kanseri y'inkondo y'umura mhm.
basanga ntayo ndataha nuko nuko ubwo rwose ni ni inkuru nziza wowe se ababyeyi bafite icyo kibazo we wababwira iki
Eh, ababyeyi bafite ikibazo Mm.
nababwira kwihangana bagategereza nyine bari abazungu kuko iyo baje baraza bakavura abantu bagakira Mhm.
Mm, gusa bakihangana nta kwinuba nta kubaha akato ni indwara ivurwa igakira yego Eh, bugumye hafi ndahashobora kuba hari uwa uwashaka kugira icyo yakubaza hanyuma ubwo twa- mm, twaguha umwanya ukamusubiza reka tubanze twakire siriro muvunyi yego uranyumva siriro amahoro amahoro ni amahoro meza ikaze ku ijwi ry'amerika yego yego ikiganiro ni icyo- ni icyo- ni icy'abagore ariko natwe abagabo nyine tuba tu- tu- tuba tugomba gutanga ibitekerezo oya siriro ntabwo twa- ntabwo twabaheje ku wa kabiri nubwo tuvuga ko ari umwihariko w'abagore tuba dushaka kugira ngo nabo bazemo nabo bafite ibitekerezo bafite inama bashobora gutanga bafite ubumenyi butandukanye tugerageza urabizi nawe urabizi ko tuta- tudakunze kubabona ku Ah, aba- abagore rero mwarababuze nyine ko ntabwo bajya batanga ibitekerezo Huye mu batuzanira.
n'abakobwa ibibazo bafite rwose bajya bagerageza Mm.
bitinyuke nabo batange ibitekerezo cyane cyane ariko ntimukiyumve ko twabaheje ntabwo tubaheza namwe rwose ikaze kandi tu- turabizi ko abagabo bafite akamaro kanini mu gufatanya n'abagore wabyiyumviye nawe niba wakurikiye ikiganiro k'uyu mumama tubwiye ko umugabo we ari we muntu wa mbere wamubaye hafi muri byose mu burwayi yari afite nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo reka nshim- ndabanza nshimire ijwi rya amerika muba mwaduhaye uru rubuga eh, mugatanga n'umwanya wo kugira ngo haganirwe ku ndwara z'abagore Mm, urakoze isi wenyine n'izindi n'izindi n'izindi mujya muzivugaho Mm, Eh, ariko ndabanza eh, yihanganisha abantu baba bahuye n'iki kibazo kandi nshimire uwo mugabo witwaye neza muri icyo kibazo imiryango eh, imiryango ye eh, ika- i- i- i- i- igata- igaha akato umugore we bagakomeza kuba intwari kugeza n'ubwo yimutse ni ubutwari bukomeye rwose ndamushimira aho ari hose nzi ko mushimiye kandi n'uwo mudamu nawe ndamushimira kubw'uko kwihangana kuko kiriya kibazo cyo kumara imyaka cumi n'ibiri uri mu kato ni ibintu bitoroshye mm, Eh, ni ibintu biba bitoroshye ahubwo ikibazo ndi kwibaza ni iki ngiki mm, nk'umuntu kuko hari umuntu nzi byabayeho ariko byamubayeho yari yagiye kwivuza kwa muganga yari yagiye kubyara kure ajya kubyara abyarira kwa muganga iki kibazo kibaho mhm, ese iyo icyo kibazo kikubayeho kandi wari witwara gute wari kugishiye nk'uko bikwiye nk'umugore wabyarira kwa muganga icyo kibazo kikabaho ese aho hantu wabyariye bwo babibona bate babyakira bate ikindi ngira ngo mbaze isire igirwa nk'umuntu wabyaye guhera ku myaka ingahe kuko kuri ubu ngubu ndi kubona abana bafite imyaka cumi n'ine itanu eh, bari kubyara kandi mm, ba- banibyaje ndetse ba- ba- batanakorewe sezariyeni icyo gihe biterwa n'iki ese ni ku eh, ese- ariko aho ngaho ibyo icyo nongeye kuvuga uwo mubyeyi avuga ko byamubayeho yari amaze kubyara yari yarabyayeho mm.
Eh, bikaza kubaho ariko no muri icyo gihe cya fisire akaza kubyara kubyara ari arwaye fisire akabyariramo izo fire eshatu zose ntabyumvise icyo nagira ngo mbaze umuganga eh, mu rwanda nta baganga bashobora kuba babikora bashobora kuba babivura ko ubona bari ikintu kiba giteye agahinda umuntu wa ufite icyo kibazo usanga yiha akato rwose ntabwo ari ngombwa ko abantu bamubwira ngo duhunge ngo gira gute urumva biteye ikibazo mu rwanda nta baganga b'inzobere bashobora kuba banaza ba- ba- bashobora kuba bahari cyangwa se nta kuntu u rwanda rwaba rutekereza kuri izo ndwara ku buryo bashobora kuba bazashaka n'abaganga b'inzobere bakabatoza ku buryo byazajya bibaho kuko ibi bintu biba biturutse rimwe n'ukuri ntabwo nabo bi- n'abantu ba- ba- babyinubira ni umugabo wenda bishobora kuba byambaho mu rugo rwanjye ariko kandi nanone wumva ari ikibazo cye ni ikibazo kuko kwicarana n'umuntu ukumva umwuka uda- u- u- utameze neza wumva ari ikibazo nyine kiba kitoroshye n'abantu n'inoti ko gutanga akato aba atari byiza ariko wumva umuntu akenshi abantu ntabwo tuba twakira ibintu kimwe byari byewe ngibyo nagira ngo mvugeho murakoze cyane gusa abatubwire ku myaka bishobora kuba byaheraho niba ushaka no kuba wabyara umukecuru bikakubaho niba wabyara uri mu myaka mirongo itatu mirongo ine mirongo ingahe bikaba byabaho niba ari kuvuga ngo utwayinda ukiri mutoya eh, n'ako kantu bakatubwireho murakoze cyane urakoze cyane siriro muvunyi reka icyo kibazo ngihe madame imakire kantengwa munsubirize wumvise ibibazo Oya.
bya siriro yenda duhereye no kuri icyo ngicyo cy'abaganga b'abanyarwanda hari ababa baragiye gukora sipesiyalizasiyo mu bijyanye no kugu- kuvura abo bagore bafite fisitire cyangwa se hari uburyo bahugurwa nka- nk'abo baza ku kigo- ku bitaro bya kibagabaga bahugura abanyarwanda kugira ngo nabo bajye babikora cyangwa bategereza izo mpuguke zo hanze minisiteri y'ubuzima ibikora neza iyo abaganga baje kuvura hano mu rwanda b'abanyamerika ntabwo bakora bonyine bakora n'abaganga bacu bo mu rwanda ngo n'abamenyereze kuvura ziriya ndwara kugeza ubu ngubu dufite abanyarwanda b'abaganga abajenekologa n'abazi kuvura ziriya ndwara za fisitire ngira ngo mama impungenge ko mu rwanda dusigaye tubivura natwe nubwo n'abazi ari inyunganizi batuzaniye ariko akenshi ni uko wenda icyo batuzanira ibikoresho tuba twarabuze mu rwanda ariko n'u rwanda rusigaye ruzi ku- kurepara indwara ya fisitire icyo ni icya mbere icya kabiri yavu- yabazaga muvunyi ni abantu ya ndwara ya fisitire ikunda gufata Aba- ushobora kubyara uri muto ikagufata ushobora kubyara ukuze ikagufata navuze ko ikiyiteye ari uko ushobora gutinda ku nda ushobora gutinda kubyara hanyuma ahandi umwana yatinze yatsikamiye hakaza kwangirika gusa iyo turi kwigisha mu rwanda twifuza ko urubyiruko rukiri rutoya rwagombye kubyara hagize imyaka y'ubukure kuko ntabwo imyanya yabo myibarukiro yakaremetse neza nk'abantu bakuze bihagije
ese ubwo ku- Yego.
kubyara ari bato cyane byo ntibishobora kongera ibyago byo kuba bagira fesitire icyane rwose byaba byabyongera Mm.
Eh, Ha- hanyuma kuri abo babyarira nko kwa muganga haka- bakagira ibyago byo ku- guhura n'icyo kibazo cya fesitire kandi ba- barakoze ibishoboka byose barakurikije inama z'abaganga barisuzumishije hanyuma hakaza kubamo nka- nk'ako kabazo nk'ako umuvandimwe yigeze kutubwira ko bagize ibyago yagize ibyago ruhago rugatoboka ubu- aho ho ivuriro rishobora guko- ku- kwita kuri uwo murwayi rikareba uko rimufasha byagenda gute
Eh, nk'ugira ikibazo kwa muganga nubwo ari amakesi makeya biba umuntu ari kubyara bazwi wenda bakora ku ruhago rw'umubyeyi Mm, icyo gihe abaganga bamwitaho ku buryo budasanzwe kugeza igihe akenshi n'abashaka kumuha udashoboye ku- gufasha uwo mubyeyi wagize icyo kibazo amuha mugenzi we ubifitiye ubu- ubushobozi n'ubumenyi tukamwitaho bidasanzwe ntabwo tumwinjiriza ko haza abaganga b'inzobere ariko turagerageza nk'u rwanda kugira ngo dushobore kuba twese turi twamwitaho agakira vuba nk'uwo mubyeyi wabwiye ko yabyaye akagira ikibazo cyo ku ruhago akangirika Eh, twa- baragerageje kumuvura nubwo batabonye ibikoresho bihagije ariko nta gihe cyashize kirekire aho bibonekeye ibikoresho bamuhuza n'abaganga b'inzobere kandi byatugendekeye neza mhm. Ye.
Eh,
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho turimo kuganira ku burwayi bwa fisitire bufata abagore tusubire ku murongo wa telefone twakire eh, jean long eh, ngo telefoni ye iracitse mu kanya yari icitse irongera iracika ariko ubwo turongera tumushake ku murongo wa telefone Nge- reka noneho nongere mbaze aba babyeyi bemeye ko tuganira Ah, nkugarutseho leonine uranyumva leonine uranyumva banza telefoni yari yacitse mbere hanyuma julienne turi kumwe
turi kumwe yego hari Leon- eh, iki kibazo cya- cyo kugira fistire mu buryo ubwo ari bwo bwose n- barakomeza kukigarukaho abo turimo kuganira bose bavuga ko ari ikintu giteye ipfunwe wowe mu muryango mu muryango byari byifashe gute wagize amahirwe ntibabima- ntiwabimarana igihe kinini ariko mu muryango byari bimeze gute
mu muryango baramfashije umutware wanjye yambaye hafi Mm,
ndetse n'ababyeyi banjye bamba hafi mhm,
gusa ntabwo byari neza cyane ariko bambaye hafi ku buryo bwose bushoboka mugabo akita ku bana akageza kwa muganga rimwe na rimwe akasimburana na papa akasimburana na mama wanjye mhm.
abaganga hafi hafi cyane bakamba hafi cyane ndetse na diregiteri w'ikigo cya kibagabaga akamba hafi Mm, ngerageza n'ubwo mu gutaha nsezerewe ntago nigeze nishyura baransezereye ndataha nanjye ntaha nishimye nabo basigara amahoro bishimye nuka nuka reka twongere dusubire ku murongo wa telefone noneho twakire kwizera bin ahmad uranyumva
yego yego ndakumva perezida mukamusi Ye, turakwakiriye ku ijwi rya amerika ijambo ni iryawe ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, ndi mu majyaruguru u rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga nk'uko bisanzwe Mhm.
ngo ni kwizera ahumadi yego Eh, nagira ngo mbaze umutumirwa ese ku bitaro by'akarere nakwitawe na nk'ibitaro bikuru Eh, icyo kibazo ba- hari nk'abaganga bashobora kuba bagikurikirana ba- bakaba bavura nk'umuntu wenda ufite nk'icyo kibazo ese bisaba nk'igihe kingana iki bisaba igihe kingana iki kugira ngo umurwayi abe akize ese ni gute ba- babyumva gute kuba wenda nko uburezi mu rwanda cyangwa ubuvuzi mu rwanda bwagakwiye kurera nk'abantu bashobora kuba ba- abaganga bashobora kuba bavura icyo kibazo ese ni- ni ni gute bya- byashyirwamo ingufu ni izihe ngufu zashyirwamo kugira ngo abantu bivuze hakiri kare kuko usanga nko mu byaro usanga abantu nyine baba badafite nk'ayo makuru ugasanga nk'ayo yagize nk'ikibazo ntabimenye kuba wenda abyariye mu rugo ni- babiko- babikora gute ni ubuhe bujyanama buhabwa abari mu byaro Rero ni- ni- nensisita cyane se nita ku bantu bo mu byaro baba badafite amakuru ese ni ubuhe buvugizi bakorera abantu bo mu byaro kugira ngo nabo bahabwe ubuvuzi icyo kibazo nagira ngo mbaze abatumirwa Mhm. urakoze cyane rwose kwizera bin ahmad Eh, kantengo eh, wamusubiza kuri ibi bibazo bye
yego murakoze minisiteri y'ubuzima ibikora neza ubu kuri buri bitaro by'akarere byo mu rwanda ibitaro by'akarere bahashyira umuganga w'inzobere w'abagore mu buryo bw'umuginekologe kugira ngo tugabanye ibibazo byinshi ah, wenda gutwita iyo umubyeyi atwise ntabwo ari uburwayi ntacyo hagombye kuba kuba kindi igihe cyo kubyara kigeze iyo yitaweho neza umujyanama azi ko uyu mudamu yatwise muri handi atuye mu mudugudu atuyemo n'ubimenya bwa mbere niko byu- niko sisiteme yubatse mu rwanda umujyanama agatanga amakuru ku kigo cy'ubuzima kimwegeye nderabuzima umudamu tuka- tukamwitaho ku buryo inda isuzumwa nibura inshuro ziri hejuru yenye kugira ngo urebe niba umubyeyi ameze neza rero n'uburyo byabyarira azabyaramo kuko ubu nta muganga wavuga ngo umubyeyi ameze neza azabyara neza cyangwa ndavuga ko azabyara bazwe bishobora no guhinduka ku munota wa nyuma ari kubyara niyo mpamvu umubyeyi tumwitaho kuva yasama kugera igihe cyo kubyara kigeze tukamwitaho kidasanzwe Eh, ko hari n'igihe usanga umwana atihindukije ngo um, uh, amere nyine aj- ajye mu nzira zishobora gutuma avuka neza icyo gihe mukamenya niba ashobora ku- kubagwa cyangwa niba hari ubundi bufasha akeneye
yego
yego um, ati bisaba igihe kingana iki kugira ngo umuntu akire
eh, akimara kugaragara ko afite indwara ya fistile kumubaga kumubaga yahuye n'abaganga ba- bakamwitaho akenshi abantu bakunda gutinda gukira ibyumweru bibiri bishobora gu- gushira atarakira ariko akenshi usanga badakunda kubirenza akimara kumenya ko ayirwaye atayirangaranye akagana ikigo cy'ubuvuzi kimwegereye birihuta gukira ariko iyo yatinze kwegera abaganga ngo bamwiteho hari igihe usanga bigoranyemo gakeya
hanyuma se ubu bufasha nako ubu ubuvugizi yashakaga kuvugaho avugira abo mu byaro tuvuge nk'abantu mwatubwiye ko hari n'abadamu bavuze ko bumvise itangazo rivuga ko hari abantu bazaza kuvura iyo ndwara ya fistile kandi bazi ko bayifite bayi- barabyitabira abandi abo mu byaro barabimenya ko iyo ndwara ivurwa ku buryo bashobora kugana abaganga bigenda gute murakoze cyane kubera ko iyo tugiye gutangira kuvura indwara ya fistile minisiteri y'ubuzima ikora ku buryo igera ku mujyanama wese uri mu rwanda umujyanama w'ubuzima ikiganiro kigatambuka neza ku buryo uba afite impande ze ari gukeka ko ashobora kuba afite ubwo burwayi aramwegera akamuganiriza yasanga afite ikibazo akamugeza ku kigo nderabuzima kimwegereye ndetse kikamugeza ku bitaro by'akarere kimwegereye muganga wenyine niwe ushobora kwemeza ko afite kuko iyo ndwara kuko hari igihe ashobora kuvuga ko iyo atari ayifite mu by'ukuri afite ibindi bya infection bidasanzwe akabihuza nuko hashobora gukorwa isisitiri rero kugeza ubu ngubu mu rwanda bimaze kugabanuka kuko iyo myaka ishize bari kuvura mu rwanda umuganga w'inzobere ntabwo ikiri hejuru cyane hari aho tugeze mu rwanda bisa nk'aho igiye gucika kugabanukamo yego bakomeje kwitabira amabwiriza bagakomeza kujya kwa muganga uh, bipimisha babyarira kwa muganga babyara batari bato cyane nk'uko mwabivugaga bishobora kugenda bibigabanya nda- ndibwira n'ikindi kirenzeho minisiteri yamaze kongera ababyaza Mm.
benshi mu gihugu yongereye amashuri y'ababyaza yongereye abaganga mu gihugu ku buryo nta muntu we- uko byahozeho kuva kera wenda abaganga bakiri bakeya siko bikimeze ubu ngubu siko byubatse tumaze kugira ababyaza ba- badahagije nk'uko tubyifuza ariko nibura ku kigo nderabuzima mu rwanda gifite umubyaza ku bitaro by'akarere gifite ababyaza bahagi- benda kuba bahagije nibura ku buryo bafasha umubyeyi ntahuye n'ikibazo kandi yaje atugana inda ntabwo ari uburwayi
Eh, eh, reka nsabe umudamu watwandikiye kuri telefone kuri whatsapp eliya maseka yatubwiye ko nawe yagize ubwo burwayi ari muri congo Nom- nkurikije inomero ye ndabona ari muri congo uretse ko ishobora kuba ari n'ahandi ariko aho yaba ari hose twamushimiye cyane ko yatwandikiye mu batwoherereje nomero zabo turimo kumuhamagara nticemo nawe abaye hafi yagira icyo aza kutubwira kuri ubu burwayi Um, ngarutse kuri julienne uranyumva noneho
karame ndakumva yego turimo gukomeza kuvuga ubukangurambaga kugira ngo abantu barusheho kwitabira kwivuza cyane cyane iyi ndwara urabona nawe wayimaranye igihe kirekire uzi ibyo wanyuzemo gira ijambo Mm.
wabwira rwose abadukurikiye muri uyu mwanya ngo kwigisha ni uguhozaho
ake murakoze abantu badukurikiye barimo kutwumva bisaba nimba ufite ikibazo wenda waba ukeka ko waba ufite fisitire wakwegera nyine umujyanama nk'ubu nanjye hariho umuntu wanyegereye arambaza arambwira ati se ko- ko manza nanjye mfite ikibazo ni fisitire bimeze gute aransobanurira ndahamagara kibagabaga arambwira ati uwo muntu azajye kwa muganga bamuhe taransiferi aza kibagabaga tuzamuvura bisanzwe n'aba ari fisitire tuzamuvura n'aba atari fisitire ari ibindi bi- bige- byerekeranye nabyo tuzamuvura nta kibazo mushishikariza rero kujya kwa muganga ambwira ko ikibazo ari icyo ari icyo kubona itike nyine amafaranga no kugira ngo ashake umuntu nyine umufasha umwana kubera ko afite umwana ukiri mutoya nibyo arimo arakurikirana ariko nayabona nyine azajya kwaka taransiferi n'ubwo bu- n'ibyo bintu namushishikarijemo kugira ngo yihutire kujya kwa muganga yego warakoze cyane reka dushishikaze n'abandi bose badukurikiye muri uyu mwanya yaba ufite icyo kibazo yaba uzi umuntu ugifite aho Mm.
kubatererana babafate mu mugongo babegere kandi babwire ko ha- bashobora kubona ubufasha kwa muganga bakomeze kubihagurukira Cyane.
Mm. reka dusubire ku murongo wa telefone twakire john mugisha u- wiriwe neza
niba neza yego uri- uri muri zambiya
ntikombe Mhm. ikibazo ufite cyangwa igitekerezo
yegukanye n'ikibazo nariko ishaka kubaza muganga Eh, wongerejwe
Eh, nariko nshaka kubaza muganga ngira ubujurire bumvikana Mhm. ye turakumva
iyi ndwara yaje abakenyezi cyane abakenyezi bo mu cyaro badafite uburyo buhagije nibo cyane cyane bangamira kuko bobo baracyari muri bya bihe byo kwibarukira cyane cyane mu mihana cyane n'izo ndwara ugasanga bazigira ibanga rero nashaka kubaza nka muganga arabye amaguverinoma y'ibihugu byacu cyane cyane zo muri afurika y'ubuseruko ni izahe nguvu ariko arashyiraho kugira abakenyezi nabo iki kibazo kireke kubibanga ahubwo ibe nk'indwara izwi ugize ikibazo ashobore kwitura abaganga hakiri kare
yego Ah, hari ikindi hari ikindi wifuza ku- kuba- kongeraho mbere y'uko mpumu ijambo muganga urakoze cyane imakire mfashiriza uyu mu- uyu muvandimwe umuhe igisubizo gikwiye kuri ikibazo cye
ntibyo narumvishe neza ukuntu aba ari kubaza ese ikibazo ko abantu bakenshi baba bari mu cyaro bari kubirwara cyane kurusha abo batuye ahantu hashobora wenda kuba bitabira abaganga cyane kurushaho oya yavugaga ko yavugaga ko abantu bakunze mu cyaro abantu bakunze kubyarira mu rugo mu rugo cyane kurusha nk'abo mu mujyi noneho akibaza ahashyirwa ingufu nihe mushyira ingufu mugenza gute kugira ngo abo bantu mubakangurire kwirinda kuba bahura n'ikibazo cya fisitire
ahantu hari gushyirwa ingufu cyane kugira ngo turinde iyo ndwara ya fisitire mu byaro nakomeje mbaho ko minisiteri y'ubuzima iri gushyira umubyaza nibura ku kigo nderabuzima cyose cyo mu rwanda kugira ngo nibura naza kuko abazi kubireba neza no kuba yabirwanya hakiri kare ikindi kandi akabona kumanuka twebwe ababyaza muri kominote dutanga ibiganiro dushishikariza gupimisha inda z'ababyeyi batwite kuva inda yayitamo kugeza igihe abyariye tumukurikirana umunsi ku munsi ngira ngo ishize imyaka igera muri itari munsi y'itanu tuyikoraho kandi bikagenda neza twita ku babyeyi batwite kuva ku agitwita kugeza igihe abyariye bimaze kugabanuka ntabwo bikiri byinshi nka mbere rero yego ese umuntu umuntu wabyaye akagira fisitire icyiza ni uko yajya kwa muganga yabyara abazwe noneho kugira ngo agabanye ibyago byo kuba yagira fisitire cyangwa ashobora kubyara neza bisanzwe yarigeze kugira fisitire
murakoze cyane iyo yigeze kugira fisitire tumubwiriza ko kubyara atakabyarira ku kigo nderabuzima kuko ikigo ntabwo baba bafite abaganga b'inzobere cyangwa abaganga bakuru bakabumufashije igihe bibaye ngombwa iyo ugeze ku bitaro bikuru rero tugasanga ashobora kubyara neza tuba duhari duhagije tukamwitaho ariko byiza cyane ni uko yakabyaye nibura abazwe kugira ngo atajya gukira kwa kundi bamusannye bamugura fisire kugerageza kugira ngo byere neza ashobora gukomeretsa ahandi basannye ikongera ikagaruka kandi bitari ngombwa
yego sinzi niba hari icyo jiliyene yifuza kuba yabwira abadukurikiye muri uyu mwanya akurikije ubuzima abantu babamo iyo bagize ikibazo cya fisitire n'uburyo abantu babafata mu miryango cyane cyane wibanze kuri abo bo mu muryango ubwaho wabaha inama ki murakoze
turakumva
murakoze cyane ni ukuvuga ngo abantu bafite iriya ndwara fisitire bari mu miryango yabo abagabo bisaba kugira ngo bihanganire abagore babo kuko ntabwo baba bahamagaye n'indwara isanzwe ivurwa igakira utagizemo uburangare cyane ngo ujye hariya ubihishe ubihishe umugabo wawe ubihishe abana ariko iyo ubivuze ukabivuga hakiri kare umugabo nawe agenda agaca hirya agacengera akavuga ati nyamara umugore wanjye ararwaye akajya ku munyabuzima akabitangaza bityo bikagira bigatuma agera kwa muganga vuba atagombye kwangirika cyane
ndagushimiye ni wowe iyi miryango tuyigarutseho tukagaruka no ku baturanyi no ku bavandimwe inama wabaha ni izihe cyangwa se icyo wasaba ni iki muri sosiyete kugira ngo umuntu ufite ikibazo cya fisitire cyangwa se n'utarakigira abashe kubona n'amakuru amenye n'uko yakwitwara rero ni uranyumva yego ijambo ni iryawe
indwara ya fisitire ni indwara ivurwa kandi igakira asaba abantu banyuzaho mu miryango itandukanye kugira ngo aho baza abantu bashishikarize kujya ku bitaro bibegereye kugira ngo babashe kwivuza kuko iravurwa igakira ikindi kandi umurwayi wa fisitire ni umurwayi nk'abandi kandi umuntu urwaye fisitire agomba kwegerwa akagirwa inama kandi akaganirizwa nk'abandi ntahabwe akato kandi ikindi abantu barwaye iyo ndwara rwose bajye begera amavuriro abegereye kugira ngo babashe kuvurwa kuko n'indwara ivurwa igakira
ndagushimiye cyane rwose kuko ndibaza ko icyangombwa cyane ubu ngubu tugomba gushyiramo ingufu sinzi niba tubyemeranwaho ari gukumira ndetse no gufasha uwagize ingorane muri ubu burwayi madame kantengwa mwebwe iyo mureba nk'abantu bakurikirana abarwayi mu buzima bwa buri munsi bakurikirana ababyeyi mugenda mukegera abajyanama b'ubuzima imiryango se bo mubona bavuga ko habuze iki cyangwa se hakwiye iki kugira ngo uburwayi bwa fisitire bubashe gukumirwa cyangwa kuvurwa mu buryo bukwiye
murakoze cyane ikintu baba bifuza abajyanama b'ubuzima ni uko twakwegereza amavuriro y'ibanze bugufi y'abanyarwanda benshi kuko niba ashobora kuba afite ikigo cy'ubuvuzi atuye kure yacyo cyane akajya kurondora ngo agere ku kigo cy'ubuvuzi kiri kure yiwe akenshi niba ubona bimuterera imbogamizi yatagiye hakiri kare akabanza kugerageza kujya kunda ari mu rugo rwiwe akagera kwa muganga yatinze niho za ngaruka zikunze kubera akarwara iyo ndwara ugasanga amaze kubyagiza n'iyo pisine ariko yaramusabye ko atuye kure akagera abaganga hakiri kare n'abanza kugerageza mu rugo akenshi arakumirwa ariko yatinze kutugeraho kenshi usanga n'ubundi batangiye kare kujya kubisa akazi yatinze ushobora gusanga n'ubundi ababyeyi kandi ugasanga n'ubundi ndwara yaje kandi umuntu atayiteganyije bari kwegereza rero amaposite do sante ahantu hose henshi kugira ngo bwatsi umunyarwandakazi wese utwite yitabweho n'abandi barwayi muri rusange
watubwiraga ko mu kuvura fisitire hari uburyo umuntu ashobora kuvurwa kenshi hari n'umwe muri aba bavandimwe muri aba babyeyi wavugaga ko yabazwe inshuro nyinshi umuntu wamubwira iki wavurwa rimwe kabiri akabona ntarimo gukira umuntu yamubwira iki muri aka kanya
ntabwo bamubwiraga byo gucika intege bashaka kumuha ubwo buvuzi munsi bitewe n'ibikoresho bihari bikagenda agakira byihuse hakaba n'igihe nawe ubwe wenda yatinze kwivuza iyo ndwara ugasanga nabwo kubivura bifashe ikindi gihe ku buryo ushobora kuvurwa inshuro imwe ntahita akira ariko wakongera iya kabiri bikagenda neza mu gutinda kwivuza nabyo bishobora kongera ibyago byo kuba yakiyavurwa akibivura
bivuze ko umurwayi wese ubonye ko ashobora kuba yikekaho fisitire cyangwa se azi ko anayifite yagombye kujya ahita yivuza kugira ngo babiramirire hafi
yakwihutiye kuza kwa muganga kwivuza cyane ko na minisiteri y'ubuzima kuvura fisitire ntabwo ntabwo yishyuza abanyarwandakazi muri rusange ahubwo yo ibafasha kwishyura ubuvuzi bwose bahawe
bivuze ko ari uwagiye kwivuza ku bitaro bya kibagabaga cyangwa ahandi havurirwa fisitire cyangwa n'uwajya ku bitaro by'akarere akaba afite icyo kibazo akagira amahirwe yo guhura na wa muganga wabihuguriwe yafashwa ku buntu cyangwa hari icyo yasabwa
bimenyereye ahangaha nkorera ku bitaro bya kibagabaga nk'umubyaza yari amatangazo atanzwe ngo tuvure abanyarwanda bose muri rusange bose bakaza kibagabaga nta n'umwe wishyurira nta n'umwe wishyuye ntabwo usanga afite mituweli aza yitwaje minisiteri y'ubuzima ikavaringa ubuvuzi bwose yahawe niyo ibwishyura nyamamara amacupa rero mu rwanda hose iyo turi kuvura fisitire bakaza kibagabaga nk'uko bisanzwe babimenyereye ntabwo tubishyura ibyo twabavurishije ahubwo leta y'u rwanda ibyitaho kandi ikabyishyura
ni ukuvuga ko rimwe nka rimwe mu mwaka hashobora kuba haba icyo gikorwa cy'ubukangurambaga kugira ngo ababyeyi bafite fisitire bagiye kwisuzumisha cyangwa se kwivuza
tubikora mu mwaka inshuro eshatu ni inshuro nyinshi ku buryo umuntu atabanje kuba avuga ko yacikamwe uwo byacitse mu kwezi kwa kabiri mu kwa kane baba bari bugaruke turamwakira no mu kwa cumi tukabakira izo nshuro ndumva zihagije kugira ngo umuntu abe yamenya amakuru ni rwose kuko na mujyanama amatangazo dushyira mu mujyanama w'ubuzima kandi kenshi rwose iyo ugeze ku mujyanama uba wageze ku muntu wese hasi muri kominoti
julienne karame ye wabaga uzi ibijyanye n'izi n'ubu buryo bwo kuvura fistule aya matangazo mwayabonaga ku buryo bwihuse cyangwa ni umuntu mwabibwirwa n'undi tumaze kubona ko abadamu akenshi hari igihe badakurikira amaradiyo abagabo babibafashamo ko aribo akenshi bakurikira bakumva amaradiyo bakareba televiziyo umugore ari mu tundi tuntu
mwebwe ni ukuvuga ngo ngewe nabyo yari mu kwa gatanu bamajije kugenda bo bibaho ngaho rero mu kwa cumi nibwo bagarutse nari nkiri kwa muganga bafasha muri ubwo buryo kuko njye ntabwo byatinze cyane ni amezi atanu wowe ntibyatinze
rumva ni amahirwe nyine nabigiriyemo cyane ariko nk'abazaga bahansanga bumvaga nyine umuntu umwe avuga ngo ngewe ngo maze umwaka ese n'umugabo yarigendeye kumva nyine bamwe barabataye kubera uwo mwuka utari mwiza ariko akavuga ati ngewe ubu ngubu ubwo mvuwe nkakira ngiye ndetse n'umugabo azagaruka mu gihe cyo gutaha mudamu arambwira ati ngewe nahamagaye umugabo ndamubwira ko rwose nakize nta kibazo arambwira ati nanjye nutaha ndaguha keya ndakwakira
niba hari akajambo ka nyuma wifuza kuvuga mu masegonda makeya wakavuga hanyuma tugasoza ikiganiro abari kutwumva dukurikiranye ndasaba nyine kugira ngo abari kumwe n'ubwo burwayi bwa fisitire nta kubaha akato ni indwara ivurwa igakira ni umunyarwanda nk'undi yakora imirimo nk'iy'abandi bose bakora ariko birinde kubaha akato kuko ni indwara ivurwa igakira ndetse bakajya no ku bigo bibegere by'inderabuzima bakabaha ubufasha bakabavuza murakoze ndagushimiye cyane julienne reka twakire na leonire nawe amasegonda makeya ijambo rya nyuma dusoza ikiganiro
murakoze mbere na mbere ndabaga gushimira ubuyobozi bw'ibi bitaro bya kibagabaga ariko by'umwihariko imakire ndamushimiye cyane kuko yaradukurikiranye ndongera gushimira ubuyobozi bw'igihugu bwabashije kutwitaho buratuvuza ndabushimiye cyane namwe kandi mutuganirije ndabashimiye imana ibaho umugisha murakoze yego namwe murakoze cyane ko bamwemeye namwe kutuganirira imakire ni ijambo rya nyuma n'iryawe nawe amasegonda makeya dusoza murakoze cyane icyo nifuza ku banyarwandakazi muri rusange kuva yamenya ko atwite kwitabira kujya ku kigo nderabuzima kugira ngo bakurikirane mbere yuko ugenda ikura umunsi ku munsi kuko byongera amahirwe yo kuba atagira ibyago byinshi mu kubyara n'iyo ndwara ya kirisitire ngo usange yivanzemo kandi atagombaga yakombaga kuba yakumirizwa bitagenda neza akimara gutwita umubyeyi kugana ikigo nderabuzima bakamukurikirana bikagenda neza bakenda kubyarira mu rugo kuko ntabwo bagira ibikoresho abajyanama b'ubuzima babyarisha muri kominote bakaza ku baganga babigenewe bafite ubushobozi n'ubumenyi bakamubyaza neza ntagire izo ngaruka zose
ndagushimiye cyane kantengwa imakire umubyaza ku bitaro bya kibagabaga ngashimira n'abo babyeyi leonine na julienne baduhaye ubuhamya kandi bigaragara ko bushobora gufasha benshi barivuje barakira bitaweho kuba rero mwatanze inama ni iby'ingirakamaro ni iby'agaciro ndabashimira cyane mwese abaduhamagaye abaduhaye inama n'ibitekerezo ngashimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma nelson rops afatanyije na nadia taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubifurije rero kugira ubuzima buzira umuze mukomeze kugubwa neza mu byanyu no mu banyu
amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba